my country people o una know say olori mariam um, dey run kitikiti dey run katakata when he hear say queen naomi want to come back to the palace now they say queen mariam body dey pepper am pepper body people pepper body wey be say dey worry mariam no be here mariam come back from mariam come back i say this, mariam na aronke matter eh na only god na go judge this matter mariam come back from um, from her side wey be say she go she come drive drive finish come park park very wrong parking for the palace so and uh, wetin dem dey call am ronke want to go out she block ronke she block runke oh my people no be small gbegerity o oh. she block runke. na runke call say and ronke don dress finish she get appointment na runke send palace guy say make dem go call am make she call remove the car when he take block am say she want to comot I don gree come out too. Oh na so ronke wait wait wait wait wait wait ooo dem do do do do do miriam no come out miriam had to call kabiyesi kabiyesi call uh, sorry ronke has to call kabiyesi kabiyesi call call call call Mir uh, uh, no pick up. ha what's going on Then do do do do miriam purposely no gree come out she just want to make sure say she frustrate ronke journey because pepper body dey worry am she experience frustration because of say she go meet the uh, one of the village chief dem say make dem help am talk to kabiyesi make Queen Naomi no come back to the palace na people say na holy ghost fire be na wetin be the thing wey be say queen naomi carry wey dey born and wey be say go say make queen naomi no come back to the palace or what then do do do do o oh. olori mariam no answer dem kábíyèsí converse kábíyèsí converse my people o oh, kábíyèsí is considering a very big you get wetin KBC they con consider to build He want to build kirikiri inside that pal uh, inside that um, Kabiyesi want to build kirikiri inside that palace because according to him he say according to him he say all this olori they don't dey misbehave he remember say when he they marry dis uh, women there some people suggest for us say ah the only way where be say go fit contain this woman, na to discipline them. anyone when im misbehave make sure you lock her inside kirikiri build kirikiri for inside um, palace so that you go use am take treat set their brain as alaafin for oyo dey do but being that kabiyesi na civilized i no mean say olaafin of oyo no be civilized king o. Kabiyesi just find am very very awkward to do that kind of thing so he no gree take that that decision say but with this attitude wey all of them just dey behave he say its high time when he be say im e need to start to dey discipline them." hmm, my people no be small thing o so at last o oh, so, Mariam come come out after he don delay um, uh, eh, um, eh, Oloreronke from driving out now she purposely go drive the car take block Ronke no be say parking space no dey for that palace una dey see trouble so no be say parking space no dey that palace but for where she no hear so when he finally come out Ooni of Ife come dey come dey Ooni of raise fire and brimstone as in if you na see the way they were holding oni of say next time hmm, next time she try those kind of thing and one thing be say one thing with Kabiyesi Kabiyesi no dey like in fact Kabiyesi don tire for these women dem e don tire sometimes Kabiyesi go dey regret say who send am wetin he entangle himself into Waiting be this whole thing when he be say ingo, go go use him head carry say my wife now in the marry he say instead of this women go give and joy then they give him stress He say he remember when he did with queen naomi he know they pass this kind stress before you know and come eh, dey beg say make her be a no verse. say as he just enter house she they get headache so she come pass there sleep and her phone dey silent say she no know she no know na when the palace guard come knock gbogbogbogbogbogbo for her door na she wake up say make kabiyesi forgive am it was not a deliberate act gbogbo tigbo hmm, na wow kabiyesi say na wetin im go dey see be dis because the kind hmm, because of dis thing wey be say im dey see im come dey wonder say no wonder no wonder queen naomi no want to no want to come to the palace na na im dey reason because rest of mind is everything rest of mind is everything these few days when e be say all these oloris dem give am wahala say e no ask him dey feel say rest of mind is everything so kabiyesi say okay mariam im go address this matter later not today because as im dey so im dey very very tired im need to rest im need to rest to oh. say as for mariam say they go im go im go address the matter my pipo o oh, sotey mariam come dey beg ronke say make e no vex say no be deliberate Nairoke dey ask her say tell us say na deliberate act because I im go carry im car just come just block am and im know say get serious appointment appointment when e be say e go e go transform her life na im purposely use her witchcraft come do and so sotey she come miss the appointment appointment when e be say e dey very very important to her he say make Mary and keep the sorry for to herself o oh. say because this witchcraft wey be say Mary and they perform say when when when they all of them go start to they perform the witchcraft that time they go know who go fly past each other my people not be small thing o oh. Not be small thing as me on una dey talk so kabiyesi get <clears throat> i know your feet talk na the matter wey be say e can make me come be that my people.